ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abagiteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi ry'amerika mukibyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni oriane itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa kumi na zibiri naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo
urakoze horiyana kuri mikoro muri kumwe na aloyizi bigirimana igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu nikijejwe iby'agateka ka zina muntu cyaremeje ejo ku munsi wa gatanu icyemezo cyo kurungika umugwi w'abahinga mpuzamakungu bazoja gutohoza ubwicanyi bwabereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo icyo cyemezo cyemejwe n'ibihugu mirongo ine n'indwi bigize iyo nama kivuga ko abo bahinga bazoba barimwo n'abo mu karere ka afurika bazotohoza ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu ntara ya kasayi iyo nama isaba igihugu cya kongo gufasha abo bahinga kandi abazokwagirirwa n'ubwo bwicanyi bakazokwicirwa imanza n'ubutungane bwo muri ico gihugu iyo nama kandi yaragirije leta ya kongo kuba abajejwe umutekano bayo baragize uruhara runini muri ubwo bwicanyi mu kwica abana gufata abagore ku nguvu no gukuramwo inda z'abagore bibungenze ubwicanyi ekereziya katolika yo muri ico gihugu ivuga ko bwahitanye abanyagihugu barenga ibihumbi bitatu mu mezi umunani gusa kuva mu kwezi kw'icenda rero mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo ntara ya kasayi iri mu maja hagati ya kongo iri mu ruhagarara rwadutse inyuma y'iyicwa rya kamwina nsapu umu- umwe- umukuru wa bumwe mu bwoko bwo muri ako karere inzego zijejwe iperereza muri nigeria zaraburijemwo umugambi wari wateguwe wo kugaba ibitero by'iterabwoba ku bayisilamu bariko bahimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi kw'amafungo ya ramazani abagabo babiri bakekwa kuba bariko bategura igitero mu gisagara ca kano kiri mu buraruko bw'ico gihugu barafashwe ejo kuwa gatanu nk'uko bimenyeshwa n'urwo rwego rw'iperereza bimwe mu birwanisho bafatanywe harimwo inkoho umunani amagerenade mirongo ibiri n'indwi amasasa ashika amajana umunani inkoho i- inkono irimwo ivyuka vya gaze imiduga hamwe na telefone ngendanwa umuhari w'iterabwoba wa boko haramu ntudoma ko urutoki ko ari wo wari muri uwo mugambi ariko warigeze kugaba ibitero nk'ivyo ahari hakoraniye abanyagihugu batari bake muri kahise muri ico gihugu nyene leta zunze ubumwe za amerika yahagaritse agashimwe yari yemereye uzokwerekana mukutare robowe yahoze arongoye abarwanyi ba al shababu muri somaliya mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri niho leta zunze ubumwe za amerika yemera gutanga imiliyoni zitanu z'amadolari kuzo kuwotanga amakuru yaho robowe ari kugira arengutswe imbere y'ubutungane ico gihe Rogbow yari indongozi ya al shababu mu bya gisirikare no mu by'idini ariko yaciye avavanura n'uwo muhari inyuma yaho ubereyemwo impari n'iyindi ndongozi izwi ku izina rya ahmed abdi godani yahavuye yicwa na misire ya amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane robowe yaciye ahitamwo gushinga umuhari wiwe urwanira ubwoko bwiwe mu gisagara avukamwo ca abare kiri mu bumanuko bw'intara ya hudure ni muri ico gihugu ca somaliya leta z'ubumwe za amerika rero ikabona yuko ata kamaro ko gusubira guhiga mukutari robowe kuko atakiri intambamyi y'umutekano amakuru kuri afurika kandi uwahoze ari perezida wa botswana ketumile masire yaritavye imana ku munsi wa kane afise imyaka mirongo icenda n'umwe y'amavuko masire yaragize uruhara rukomeye mu twigoro two guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi hagati ya leta ya mozambike n'umugambwe utavuga rumwe nayo renamo yari mu murwi w'abahuza mpuzamakungu umuharire namo wamaze imyaka cumi n'itandatu urwanya leta ya mozambike mu ngwano yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri waranse kwemera ibyavuye mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane icyo gihe umugambwe renamo wari wasubiye gutsindwa n'umugambwe frelimo mu byatumye haba ugutana mu mitwe mu gihugu mu mwaka uheze masire yitabye imana mu bitaro k'umurwa mukuru wa botswana gaborone ku muhingamo wo ku munsi wa kane ibyo byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wiwe furasere towiwe masire yari yajyanywe mu bitaro kwibagisha ku itariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi kwa gatandatu amasezerano mashasha y'amahoro yatewe ko umukono na leta ya Central Africa hamwe n'imihari ikomeye iyigwanya abonwa nk'uko atacizere cy'uko azoshigwa mu ngiro ayo masezerano yasinywe ku munsi wa mbere i Roma mu Butaliyano yari yatanze icyizere cyo guhagarika intambara no guha imyanya muri leta abaserukira imihari igwanya irwanya leta ni amasezerano yaje akurikira ayandi yasinywe n'imihari irwana mu myaka ya bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi na gatanu muri Central Africa yose ntiyubahirijwe inama ya inyuma y'amasaha make ayo masezerano atewe ko imikono imigwano yaciye yaduka mu gisagara ca Bria kigwiriyemwo ubutare bwa diyama hafi y'ibirometero amajana atandatu uvuye ku murwa mukuru bangi umukuru w'icyo gisagara yavuze ko abanyagihugu barenga ijana bishwe nayo umuryango w'abaganga batagira imbibe washikirije ko abantu mirongo ine na batatu bakomeretse muri iyo migwana
tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risaniranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na jewe diane nini nahazwe umaze gutahana umurwayi watavuwe urumva n'ubundi wa murwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa wagiye kwa muganga ukatonda asizere ugashika asizere ku mugoroba shika mw'ijoro uruvunaga no kuri wa murwayi atanutwe ufise umuhembuzo ukaca usanga vyose birabaye ingorane uyu ni umwe mu banyagihugu bivuriza ku ivuriro ritoyi ry'inyarucamo ryo muri komine bukeyi y'intara ya muramvya avuga ku kibazo co kudashobora kwakirwa ku mwanya no kuronswa imiti ikwiye kubera ubwinshi bw'abantu iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho abigeme bo mu ntara ya muyinga barijukiye imyuga yari isanzwe ikunze gukorwa n'abasore nko gusudira n'ibindi yamara ngo haracari hagahaze nk'uko bavyemerera nuko mbona umenga ukavuga usanga dukengeretse muri byinshi ukadusanga ubuzi ntibuboneka cyane ariko rero nyene washyira ikinya ukaja kurondera uzurabaza ati ntawompa akazi nuko rero ido n'ido y'izo nkuru zose zibiri nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ni mu kanya isase mu kiganiro iwanyu mu ntara nyezina
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhera uno munsi mu ntara ya muramvya abanyagihugu bivuriza ku ivuriro ritoyi ry'inyarucamo ryo muri komine bukeye bavuga ko babangamiwe n'ubwinshi bw'abantu bivuriza kuri iryo vuriro mbere inkurikizi z'ubwo bwinshi bw'abarwayi zikaba zatanguye kwibonekeza ica ubwo bwinshi buva ko n'ibiriko birapfa muravyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu muramvya diane ndonse
amakuru duhabwa n'abakozi bo ku ivuriro ritoyi ry'inyarucamo muri komine bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishika indwi muri iyo ine ariyo rango rubirizi gatare na ciyaga niyo mu ntara ya kayanza ihana urubibe n'intara ya muramvya yindi itatu ariyo mugera mbuye na mugina niyo muri komine mbuye ihana urubibe na komine bukeye bisangiye intara ya muramvya ivyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri nk'uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya abimenyesha inkurikizi ni ikeha ry'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko iyisanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakirwa aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya nyarucamo batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwinshi bw'abantu ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza n'ejo mushobore kuza kugaruka kwivuza cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje w'iwanje hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malariya baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise baca bambwira yuko imiti ya malariya nzosubira kuyitora bukeye imiti narayirose ariko rero aba banyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukorwa two muhira ikindi bavuga ni uko n'indwara iba iriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga wagiye kwivuza aha mukabura imiti indwara ibandanya igwira mu mubiri kandi imiti dukunze kubura cyane ni iya malariya kuko dukunze kuyigwara ku bwinshi iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakorotse ugenda ijoro urumva ari intamba mwimaze gutahana umurwayi watavuwe urumva n'ubundi wa murwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa nuko arabusa twarara ubusa wagiye kwa muganga ukatonda sizere ugashika asizere ku mugoroba urumva urarara ubusa umunyeshuri agiye kwishura akaburara kuko ushika mw'ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanutwe ufise umuhembuza ukaca usanga vyose birabaye ingorane iruhande y'ingorane y'aba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa n'ibinyene bigira ingaruka ku bahivuriza nk'uko babitwiganira abaganga hari igihe bafatirwa canke ugasanga nabo nyene ni bake hari igihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri ibi akajana muri biriya hariho bazana umuvyeyi uwo bakagiye kuraba uwo muvyeyi wa murwayi wa malariya akaguma asinzikara aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya kayanza na muramvya ariko kandi n'imiti ikongerezwa dusaba yuko bokongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye kuko n'ubundi habonetse imiti idakwiye indwara ikipfupfahara kukaba nko gupfupfahaza twasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cane nk'abegereye nk'iyo muguya muri mbuye canke kivoga bakaguma nk'iyo canke abegereye mu bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho vyoba kuba mitende ivuriro ritoyi rya nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere ni uko ryivurizwako n'abantu benshi kuko irindi ryo mu bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivurizako y'abarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cane ico bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya amerika ritashoboye kubaronka ngo batange amakuru arambuye mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika ayavugwa hagati mu gihugu c'u Burundi tuyabandanize mu ntara ya Gitega neza na neza ku ishure ryisumbuye ry'Imyamagana riri muri commune ya Bugendana rivugwamwo amakenga yuko uno mwaka w'ishure ushobora kuba imfa gusa ku banyeshure biga mu gisata c'indimi ubwo bwoba bukaba bufatiye kubakutsa kivi baje gusahiriza batakironswa agashahara kabo umunyamakuru wacu mu ntara ya gitega fidel d'antoine nsabimana niwe tubazi ino nkuru mu gihe ayandi mashuri ariko araheraheza ibibazo birangiza umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushiri w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku ishuri ryisumbuye ry'inyamagana muri komine ya bugenda n'intara ya gitegaho abanyeshuri basa n'aho bataratangura igice cya gatatu c'umwaka abana biga kuri iryo shuri amakenga ni menshi nizigiyimana eric ni umwe muri abo bana biga mu mwaka wa mbere w'igisata c'indimi ku ishuri nyamagana ubu ntitwirwe turi muhira porogaramu ntizohera kuko turacari mu mapariye ya kabiri nyene ntatwaziye imipariye turatangura ku ikuru zose amakenga yuko umwaka ushobora kubanira tw'ukuntu tuvyakira tuba dufise umubabaro w'uko tutiga gusa nta bindi ikintu dusaba ni uko boduha umuco nyene bakadufata mu mugongo bakadufasha kuko ndiko ndaraba twebwe umwaka ubajanire twaba duhomvye kazoza kacu ntabwo turabona neza tutariko turiga ngo tubone iyo tuja wumva twokabona gute ntitubone iyo bija ico dusaba leta kanini n'ikintu yodufasha ikaduha abigisha uwo mwaka nawo aka- ikaraba uko ngene vyogenda twese turi abanyeshuri nk'abandi kwera amakenga y'abo bana ni nayo abavyeyi bafise deho n'imbesha arereye ku ishuri ry'inyamagana ndabona ko duhombye kubera abana bacu turema batariko bariga kandi abandi bariko bariga tuca tubona ko dusa gusubira mu ngorane zitagira uko zingana twere tugasaba yuko leta nayo yogira ikintu yokora kugira ngo abana bacu bige umwaka uzohava uba impfabusa turabona cyane rwose ko na dese yaraje turayimushikiriza aravyumva ni komite nshasha yaje yayimushikirije aravyumva ariko leta ntituzi intuze dese ikintu ariko arakora kugira abwire leta yuko abo bana bacu bato umwaka utopfa gusa twasa leopo arongoye komite y'abavyeyi kuri iryo shuri ni ubuhombe bwinshi abana nk'ubu nta bumenyi bariko bararonka kandi umwaka wohava ubimfa gusa akazoza k'abana karacumbagira ntabo kugwa mw'ibarabara gusa nta kazoza na kamwe tubiteze ko kandi bahomvye ivyo ba- inyigisho barimo rwasa leopo avuga ko abavyeyi bari biyungunganije baragira inama biga ingene umwaka worangira ariko haciye haduka ukutumvikana hagati y'abo bavyeyi n'umuyobozi w'ishuri tarsisi manirambona twebwe rero tumaze kujya mu nama uwo munsi na diregiteri wo ngaha niho yari ari twaragiye inama y'uko twoteranya amafaranga igihumbi kimwe gusa ku kwezi kumwe gusa ko kumarira umwaka habura ibihumbi amajana atatu n'icyenda n'amafaranga yazimiye umuriyoni n'ibihumbi mirongo indwi n'amafaranga amajana indwi icyo cyegeranyo turagifise tugize turamukora tuti twebwe tuzotangisha abavyeyi icyo gihumbi kimwe ku mwana kandi ku kwezi kumwe gusa kuze- kugira ngo umwaka usozerwe ntubimfa gusa yavuze yuko ayo mafaranga ngo ha- yo gutegura ingene azoyishyura gusa n'ubu ntituramubona twebwe n'ubu icyo gihumbi twari twashinze yuko twosaba ku mwana umwe umwe kugira uko kwezi guhere cyotangwa kugira ngo abana ntibagwe mu mporero y'amakosa y'uwo muyobozi naho bari serge uwundi muvyeyi arereye kuri iryo shuri ati gisigura yuko twebwe twahibuye ko abana bacu b'igihugu ngaha mu nyamagana batariko bariga kandi iterambere atari niryo tubona bariko barasubira inyuma nk'ibirenge twebwe rero tukifuza tuvuga tuti none iri shure ry'inyamagana mu burundi ryabaye agaciro kamwe ntabanduka odete ndayisenga nawe nyene arereye kuri iryo shuri ry'inyamagana we waracafise ibizigizigi oya ntibobe impfa gusa bategerezwa kuciga ababyeyi bagatanga icyo gihumbihumbi nyine basabwa hama iki gice ba- kuko ntibota ingero mu magodoka nawe tarsisi manirambona arongoye ishuri ryisumbuye ry'inyamagana tumubadije yashimye kuguma mu gacerere ku bibazo byose bijanye n'iryo shuri arongoye yaba yozefu mboneko arongoye komine y'indero ya bugendana yaba deni nduwimana arongoye intara y'indero ya gitega bose bashima kutagira ico bashikirije kuri ico kibazo c'ishuri ry'inyamagana i bugendana mu ntara ya gitega hagati mu burundi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika tukivuga ivy'indero n'inyigisho mu ntara z'uburundi twabwira ko abigeme bo mu ntara ya muyinga bataronse amahirwe yo kubandanya amashuri yabo bijukiye kwiga imyuga yari isanzwe ikorwa n'abana b'abahungu yamara impungenge zo kuronka akazi kajanye n'iyo myuga biga ni myinshi nk'uko muvyumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu moyizi misago abiga muri iyo myuga bari mu mice ibiri umuce wa mbere ugizwe n'abanyeshure bagarukiye mu mwaka w'icumi abo nabo biga imyaka itatu aho bahabwa impamyabushobozi bita seritifika mu gihe bahejeje umuce wa kabiri ugizwe n'abanyeshure barengeje umwaka w'icumi abo nabo biga imyaka ine bayirangije bagahabwa impamyabushobozi ya diplome abo bigeme bari muri iyo mice yose imwe mu myuga abo bigeme bahurumbira ni ugukora amatara ugukora imiduga hamwe no gusudira ivyuma aha bakavuga ko iyo myuga bayiga bayikunda kugira baze bagire icyo bimarira mu buzima abo twaganiye baratubwira uko byabajemwo kwiga iyo myuga kugira niyumvire kujya muri sudire nabonye umenga nta kazi kuvuga kengeretse iyo umuntu abonye bikunze akarara ariye akaronka icyo arara afunguye nta kintu na kimwe cyo gukengerwa kiriho kandi rero iyo ugize ubwoba nta kintu na kimwe wogira kera twahora tubona umenga ibintu bya sudire bikora abagabo canke abantu b'inguvu je niga- ni- ndi- niga elegitirisite mu wa kane je niyumvisemwo nashobora kwiga nk'umwuga nyene kuko ubu ubu unye imyuga niyo igezweho mbega birakorohera kubyiga bigenda gute je biranyorohera nyene kuvyiga nagiye ndavyiyumvamwo nyene ko nokwiga umwuga wo gukora amatara nubwo bakurikirana iyo myuga uko abanyeshure bafite impungenge z'ukungene bazoronka akazi aha bakabona ko umwigeme agikengeretse muri bene ubwo buzi ku bw'abo banyeshure ngo abakoresha baracabona igitsina gabo gusa amakenga nyene ndayafise ndibaza none je nzoronka akazi gute ndi umukobwa kuko usanga abakobwa benshi babagaye ngo ntibashobora kurira hejuru ku matara ku mapoto amakenga n'ubundi ndayafise gusa ni uko mbona umenga ukavuga usanga dukengeretse muri byinshi ukaza usanga ubuzi ntibuboneka cyane ariko rero nyine washyira ikinya ukaja kurondera uza urabaza ati ntawompa akazi nyine kugira urabe ko byogenda neza kubera iyo ikintu wagishatse wakiyumvisemo utegerezwa kugira umwete nubwo nogenda umwe akanya nkira burya ngo mansubize ahandi kugira ndabe ukuntu byogenda ukuntu ubuzima bwaboneka abanyeshuri b'igitsina gore bizera ko kadoda kabo kazoba keza naryo ababyigiye ariko bahanzwe n'ikibazo cyo kubura imitahe kugira bashinge amashyirahamwe yabo nibaheza maze bishingire ubuzi nk'ahanyu uwo mwuga turiko turiga turabona uti sinobura nk'ico nkora sishobora nk'umuntu arashobora kuma nk'akaraka gashobora nk'ubwo akora ntako bari gatoye ndashobora nko kumwesitarira nk'inzu nyene ngaca mbona akaca mpa nk'udufaranga dukeya mutahe nyene uragoye kugira umuntu azowuronke umugabo wanjye akazoza mvise ndavyizera kuko nda- mbagije nk'umwe akanka ubugira kabiri ategerezwa kukampa acamubwira ati ngo ibyo byari bikenewe ariko kubera uburyo sinzi sinzi nk'ubu hagize nk'abo twitangira imbere bakaduserukira hanyuma bakadusabira nk'utuntu twa- tw'agafashanyo kugira turonke nka- nk'udufaranga two kugura ibikoresho kugira twiteze imbere mu buyobozi bw'icyo kigo barafise amashyirahamwe abafasha kwinjiza mu mwuga bwite abo bigeme umuyobozi w'icyo kigo akavuga ko hari abafashe mu mugongo bamwe batanga ibikoresho bashobora kuriha buke buke kugira bikorere utwabo ku bw'uyo murezi bernard rukerandanga abigeme babyifashemo neza isoko y'akazi bazoyironka Eh, twebwe rero dusanzwe dufise ong isanzwe dufashe mu mugongo eh, afpt baradusaba yuko abo banyeshuri bahejeje ngaha baca baja hamwe n'abo banyamyuga basanzwe ku rubuga bagaca bagirira proje hamwe bagaca babaha ivyangombwa hanyuma bakazoca baza barabiriha buke buke gushika o maximum ku myaka ine ama kwisoko y'akazi gute hoho ku bakenyezi kubona kujya kuntu boshobora kwiyumva yuko igitsina gore gikengeretse ku kazi mwebwe abo makenga yabo mwavugize ku nkumbure ni bya bindi usanga byaramaze kuja mu mitwe y'abantu ariko burya uko iminsi igenda niko baguma nkumbure babona yuko by'ukuri cya cyiyumviro yuko umukobwa adashoboye umukobwa hari ibikorwa by'ingufu adashoboye hari ibintu byinshi usanga nkumbure bashaka kumusiga inyuma buke buke bigenda biragaragara neza yuko iyo maze gushika ku isoko y'akazi iyo yubahutse ntacyo nkumbure yikumira biramaze kugaragara neza yuko wanashaka ari abakobwa babyifatamo neza kuri icyo kigo abanyeshuri bose bahiga bagera ku majana atatu na mirongo ibiri na batatu muri abo abashika mirongo itanu n'umunani bakaba ari abigeme umuyobozi w'icyo kigo agahimiriza abandi bigeme kwijukira imyuga umugwi wa mbere w'abanyeshuri bahejeje muri ibyo bisata bategekanijwe kuramugwa uno mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushyira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi imuyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'uburundi moise misago ijwi rya amerika
ibyaremwe byose mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa Mm, ibyaremwe byose byo mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa mu kuvuga umuntu si we atora igitsina si we ahitamo ninde yongera ubitanga n'umuremi w'isoko rya byose
akaririmbo ni turashoboye k'umurundi kazi yitwa cynthia iteka aba mu gihugu ca suwede aho yibutsa ko umurundi kazi ashoboye gukora canke kwiga vyose co kimwe na musaza we w'umurundi none mbega aho iwanyu vyifashe gute haba mu makambi atandukanye ahungiyemo impunzi z'abarundi nka rusenda mahama mutenderi na kivala nyarugusu bimeze gute umwana w'umwigeme arakora iyo myuga iyo aramutse ayironka umwana w'umwigeme arashobora kwiga nk'abandi bana b'abahungu mutubwire uko vyifashe mucishije kuri email yacu ariyo radiyo yacu arobase gmail akaburungu com canke naho kuri whatsapp y'ijwi ry'amerika ariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
ndabivuze n'inkomezi naremwe mu buryo butangaje mfise ico mvuga nanje
bandanya kumviriza ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cacu tukibandanirize muyavugwa mu vy'ibidukikije mwari muzi ko iyo umuntu akoresheje agasaho hagukoresha ishashe aba akingiye ibidukikije ishamwe apebeye association pour le bien-être de l'environnement mu burundi ryarabitahuye rigira ko ritanguza umugambi wo gukora udusaho dukozwe mu makarato umunyamakuru wacu eroje wirikaneza yagendeye hamwe mu hakorerwa utwo dusaho maze adutegura ino nkuru ibi dukoresha hariho impapuro zimwe tugura hanyuma hariho n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta turi ku ibarabara rya cumi na kabiri nimero mirongo ine na zibiri muri karitiye gitega zone kinama mu buraruko bwa bujumbura iyo igana impagaritse umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri w'abana babiri ari mu nzu akoreramo udusaho dukozwe mu makarato dusubirira amashashi uwo mugabo yabwiye ijwi rya amerika ahavuye icyiyumviro cyo gukora utwo dusaho nabona umwanda amashashi atera ngena atabora murabona umwanda udukikuje ibintu byose batama barabara uwundi mwanda wo warabora ariko amashashi ntabore ndiyumvira aya mashashi kera na twakoresha nk'utu dushashe duto duto utu dusaho mbega none utwo dusaho dukozwe mu ki hariho impapuro zimwe tugura hanyuma hariho n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta kubera igipapuro ugitaye nacyo ugitaye nabi ki mu bintu bita ama pop polua organic persista niho rero twagiye kubasigura muhinguriro izi mpapuro zanyu twashobora kuzikuramo ikindi kintu kubera mugiye kuzita gutyo muzoriha transport muzoriha iki abakozi bo kubipakira bo kubisesa baratwemerera mu bushikiranganji bw'ibidukikije uyu mugambi bawonamo intererano idasanzwe hemi ndayishimiye ajejwe kumenyesha amakuru mubwo bushikiranganji abayige baza nk'inyishu ku kibazo c'ubushikiranganje kuko mu kibazo c'ubushikiranganje tugira duti ese kugira ngo dutunganye isi yacu neza tworonka ibintu bishobora kuyibungabunga rero ivyigwa byarerekanye yuko aya masashe ari mu mwanya butabora aheza agatosekaza isi aya mambaraje biodegradable bakora azafasha mu kubungabunga cyane isi yacu ari dutunze akabijya cyane ni uko uretse ko bibafasha mu kuronka udu- amafaranga harimo n'akandi kantu k'ubuntu ni uko ige ahamagara mwabonye nyamwera ari ngaha ikimuga cyacitse ukuguru kiri ngaha mwabonye nk'ikiragi kitavuga bamwe muri abo bagendana ubumuga twabasanze ku kivi kuri uyu wa gatanu janete muhayimana umwigeme w'umunyamwema w'imyaka cumi n'icenda ni umwe muri bo je ndiko ndakora ibijanye n'amamburaje yo gusumiramwo kugira ngo turabe yuko twogwanya amashashe twoyagabanya mu burundi buke buke ikintu cyahindutse nahora nirirwa nicaye ata na kimwe nkora vyarampaye agaciro ndiko ndakora nk'amasashe bamaze kuyatugurira noronka n'agasabuni iruhande y'ivyo baronka nka tiyahinsa w'umukama w'imyaka cumi n'indwi yacitse ukuguru kw'ibubamfu agasubira mu ishure inyuma y'imyaka itari mike kubera uyu mwuga wo gukora udusaho yibona mu bateza imbere igihugu icyo nterereye cyo cyo kiriho kandi kinini kubera ugiye kuraba nk'izishashe ku gihugu ahanini nk'ubu urazoraba ahantu ute- utereye isashe kugira izobore nti- ntikibaho noneho uca imyaka ijana yasashe igumaho kandi icyo ikintu cyose gishoboye kuba kimera kikayimerako ntibishoboka ko kiduga kubera isashe ntibora udusaho dukorwa n'ishirahamwe ya pebe twahora dukorerwa hanze y'uburundi ubu n'impagaritse asanga nawe yokorera isoko mpuzamakungu utu dusaho turabye no mu karere ka east africa twaraganira n'abantu benshi ni ukuvuga bose bagira amakomande mu bushinwa ariko abantu hakugenda kubikoresha mu bushino ubu basigaye babikoresha ayo iwanje tubashyira n'amazina bashaka na pibisite bakeneye hagiye n'ishaka ry'ubutegetsi ntacobuza ko utwo dusaho twoshobora kudukorera ngaha mu burundi tugakwiragizwa no muri east africa no muri afurika yose imbere y'uko ashikira urwo rugero yemeza ko ashoboye gutuza amashashe mu burundi ihangiro ryanje je nkeneye uburundi butagira ishashe nkeneye uburundi butagira ishashe shashe izo za plasitike zitabora jewe ndabibona ko tuzobishikako kubera ubu kanatsinda n'abanyagihugu